iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanye ndabaramutsa ni thomas kamirindi ikaze kuri radiyo yanyu tudatinze amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo muragezwaho na ruyizi bigira imana
mwaramutse tomasi turayahera kuyavugwa muri afurika y'epfo impunzi zitari nke muri icyo gihugu zimaze hafi ukwezi zigandagaje hanze y'ibiro bya hcr basaba kwimurirwa mu kindi gihugu kubera inzigo y'akazikira hamwe n'urwanko abanyafurika babafitiye babahora ko ari abanyamahanga impunzi zahunze uburundi repubulika ya demokarasi ya kongo malawi hamwe n'u rwanda zivuga ko zidashobora gusubira mu bihugu zavuyemwo ku mvo z'umutekano ariko zikavuga ko zemeza ko zitaciyumvamwo afurika y'epfo zivuga ko amabutike yazo bakoreramwo urudandazwa yasahuwe amazu yabo babamwo yasahuwe kandi badasiba gutegwa no kuburabuzwa kubera urwanko bankwa nk'abanyamahanga liliane nyota ni impunzi yahunze repubulika ya demokarasi ya kongo ari muri afurika y'epfo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe
We came here in South Africa. We found more trouble, more tribulations, because xenophobic attack is real. Xenophobia is real. No one can deny it. It's real.
uyu mukongomani nyota avuga ko yari azi ko agiye kuzoronka amahoro inyuma yo guhunga igihugu cy'amavukiro ariko ngo yasanze ahungiye imvura mu muvo yagiye mu gihugu canka abanyamahanga afurika y'epfo ihaye indaro abasaba ubuhungiro barenga ibihumbi majana abiri na mirongo itanu nyota akavuga ko bariko basaba hasere kubimurira mu kindi gihugu gitekanye aha ni mu gihe ku munsi wa mbere w'indwiza itariki ya mirongo ibiri ishyirahamwe mpuzamakungu oni rizo kwibuka umunsi wahariwe impunzi oni ivuga ko uyu munsi ushyitse ku isi hari impunzi nyinshi zigeze ku bihumbi ijana harimwo n'izo muri ikirere muri aka kanya muri afurika kandi abaroberi barishe abanyagihugu indwi mu buraruko bushira uburengero bwa santara afurika igipolisi cyavuze ko abitwaje ibigwanisho bo mu muhari turuwazere aribo bateye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ikigwati c'indanga hafi y'urubibe na cade umuhari turuwazere ni umwe mu mihari ikora iterabwoba ku banyagihugu muri santara afurika umushingamateka bernard dira nawe yavuze ko n'abandi bantu batandatu bakomeretse muri icyo gitero hano muri leta z'ubumwe za amerika ubwicanyi hakoreshejwe inkoho burabandanya ejo ku munsi wa kane haramukiwe leta ya alabama ubwicanyi hakoreshejwe inkoho bwongeye kuba aho abantu babiri bishwe mu rusengero uwundi umwe arakomereka muri iyo leta ubwicanyi bwabereye ku isengero yitwa st stephens episcopal church ni mu gisagara cya vestavia hills kandi warashe ari mu minwe y'igipolisi nk'uko byavuzwe n'igipolisi cyo muri icyo gisagara muri amerika kandi leta z'ubumwe za amerika ejo kuwa kane yasabye uburusiya gufata neza abakorerabushake b'abanyamerika bwafashe bariko baragwana ku ruhande rwa ikirere umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu hano muri amerika ned price yavuze ko abanyamerika ari abanyororo bo mu ntambara kandi bakwiye kubahirizwa nk'ikiremwamuntu purasi yavuze ko hari umunyamerika agira gatatu yaburiwe irengero muri ikirere yiyongereye ku bandi basirikare babiri bakukurutse bafashwe n'uburusiya ku rugamba muri ikirere mu ndwi riheze imiryango yabo hamwe na bamwe mu bashingamateka bavuze ko abo bantu baheruka kuvugana n'imiryango mu ndwi iheze bavuze kandi ko bariko bariko bagwana ku ruhande rwa Ukraine hafi y'urubibe n'Uburusiya perezida Joe Biden yavuze ko Amerika atabasirikare yarungitse kurwana n'Uburusiya yasabye abanyamerika kwirinda kuja mu bice birimwo intambara muri Ukraine hano muri amerika kandi umugwi w'abashinga amateka washinzwe gutohoza ku migumuko yabaye ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere umwaka uheze ku nyubakwa y'inamashinga amateka amerika capital irabandanya kumviriza ibyabona n'abafise ibyo bazi ku byabaye abavuze ejo ku munsi wa kane havuzwe ko uwahoze ari perezida donald trump yagobereye cyane uwahoze ari cegera ciwe mike pence yamusabye kubuza kongeresi kwemeza ko umudemokarate joe biden yatsinze amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri umuhanuzi wa mike pence greg jacob yasiguye ingene umwavoka wa trump john eastman yagerageje kwemeza pence ko afise ububasha ahabwa n'amategeko bwo kwanka ibyavuye mu matora mike pence yaranse gukurikiza ibyo yasabwe na trump yavuze ko ibyo yemerewe n'ibwirizwa shingiro ari ukugurura amabahasha arimwo amajwi yemejwe mu itora ry'intumwa z'abahagarariye abatoye yitwa koleje electorale mu rwandiko yashikirije ku munsi wa mbere komisiyo iriko iratohoza kuri iyo migumuko donald trump yavuze ko abademokarate bariko baragerageza kumuzibira kuzokwitoza mu matora yo mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kane
aloyizi bigira imana urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu umukuru w'igihugu cy'u burundi evariste ndayishimiye arasabira amahoro akarere k'ibiyaga bigari
turasabiye amahoro mu karere kacu kugira dushobore kugendanira tutinubana turasabiye igihugu cya kongo kironke amahoro perezida ndayishimiye w'umugatolika wemera cyane yabivugiye ejo mu masengesho yo gushimira imana imyaka ibiri amaze ku butegetsi mu rwanda kigali iri mu myiteguro ya nyuma yo kwakira cogam inama y'abakuru b'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'icyongereza ejo kandi isi yose yijihije umunsi wahariwe umwana wa afurika amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na thomas kamirindi mu burundi leta yafashe icyemezo cyo kugabanya intara zigize igihugu zigiye kuva kuri cumi n'umunani zibe eshanu kandi zihindure n'amazina komine nazo zizaba mirongo ine n'ebyiri mu gihe zari ijana na cumi n'icyenda Pierre claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru irambuye inama shikiranganje yakoranye kuva kuwa gatatu gushika kuri uyu wa kane niyo yafashe ingingo yo kugabanya igitigiri c'intara n'amakomine bigize uburundi yarirongowe n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye igitega umuvugizi wa leta prosper ntagwamiye yashikirije ko intara ya mbere ari bujumbura igizwe n'amakomine cumi n'imwe ariyo bubanza bukinanyana cibitoke mpanda mubimbi muha muhuta mukaza mugina mugongomanga na ntahangwa umugwa mukuru uzoba uri ibujumbura ari naho hari umugwa mukuru w'ubutunzi intara ya kabiri ni buhumuza ifise umugwa mukuru mucankuzo igizwe n'amakomine indwi ariyo butaganzwa butihinda cankuzo gisagara gisuru muyinga na ruyigi intara ya gatatu ni gitega ifise umugwa mukuru igitega nyene ahasanzwe hari umugwa mukuru w'igihugu wa politike igizwe n'amakomine icenda ariyo bugendana gishubi gitega karusi kiganda muramvya mwaro nyabihanga na shombo na intara ya kane ni burunga ifite icyicaro gikuru i makamba iyi igizwe n'amakomine ndwi ariyo bururi matana makamba mpinga kayove mabanda rumonge na rutana intare ya nyuma ariyo ya gatanu ni butanyerera ifite icyicaro gikuru ingozi iyi izo bigizwe n'amakomine umunani ariyo busoni matongo kayanza kiremba kirundo muhanga mwumba na tangara umuvugizi wa leta prosper ntagwamiye yasiguye igituma iyo ngingo yafashwe gutunganya neza ishyirwa mu ngiro ry'umugambi wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu kwisunge n'intwaro mu gihugu hagati itunganijwe mu bihugu dusangiye byo muri aka karere ka afurika y'ubuseruko gushyiraho amakomine ashobora kwibeshaho gushyiraho intwaro yegereye abenegihugu gukomeza ugukorera hamwe hagati ya leta n'abigenga kugabanya uburyo leta yahora ishyira mu makomine kugabanya uburyo amakomine yahora akoresha no kugwiza aharihishwa amakori n'amatagisi umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu ari n'abajejwe itunganywa ry'intara n'amakomine yaheruka gusigurira abanyepolitike batwara imigambwe itandukanye ko iyindi ntumbero ari ugutegura neza amatora yimirije gervin derakobuca twifuza yuko amatora ya 2025 yoba hamaze kujaho loro decoupage administratif igabanya amakomine ikagabanya n'intara ni ukode rero dushobora kuyishikako iryo bwirizwa ritaraja mu ngiro kugira duce tugira rokode twisunze yoro decoupage nshasha bamwe mu banyamigambwe babibonamwo amahinyo nk'umugambwe sanel watahukanye ikibanza ca kabiri mu matora aheruka ari nawo uri imbere mu itavuga rumwe na leta ubona ko ari urugeri rugamije kwiba amatora y'abashingamateka ategekanijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu n'ay'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi agaton rwasa twari umugambwe sanel avuga ko iryo tegeko ryari rikwiye kwitonderwa ndetse abo ryega bose bagasaba intererano yamara naho biri uko abandi nk'umugambwe apdr usanga kugabanya intara bizotuma woroherwa gushikira abanywanyi kubasaba amajwi gabriel banza witonde atwara umugambwe kuri mikoro y'ijwi ry'amerika kuko wari usanga amatora ageze ugasanga umuntu ari mu ntara zike ntamenye ibibera mu zindi ntara ariko ubu mu ntara zose imigambwe kumbura izo biriyo ku buryo dukurikirana ibiri ko birahabera aho ubona ko baduhaye ntabwo zo kwitoza mu ntara zose hama tugakurikirana ku mabiro de vote yose tukabona ko amatora ariko aragenda neza dusaba yuko bawuca bahereza inguvu amazone kuko uno munsi hariyo atwagwa n'umushefu de zone utabona neza uruhara rwabo muri adiminisitirasiyo muri iyo nteguro y'inama nshikiranganji amazone yabaye menshi ava ku majana atatu na mirongo icenda n'icenda aja ku majana ane na mirongo ine n'indwi eka n'imitumba izoba myinshi kuko igiye kuba ibihumbi bitatu na mirongo itatu n'indwi mu gihe yahora ku bihumbi bibiri n'amajana icenda na cumi bitegekanijwe ko iyo nteguro yemezwa n'inama nshingamateka hanyuma igategwa ko umukono n'umukuru w'igihugu ibitazogorana kuko umukuru w'igihugu ari nabo yararongoye inama nshikiranganji yafashe iyo ngingo pyeklaviye niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika ijwi ry'amerika mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe muri uganda kandi muri aka kanya mu karere ka kisoro turimo turumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora perezida w'uburundi evariste ndayishimiye amaze imyaka ibiri ku butegetsi umuryango we wakoresheje imuramvya igikorane cy'iminsi itatu cyo gusenga no gushimira imana ibindi kuri iyi nkuru ni eloge wirikaneza
ahari kuri paruwasi yitiriwe mere du bon conseil de muramvya ku murwa mukuru w'intara ya muramvya hagati na hagati mu gihugu c'uburundi niho ariko habera igikoranire c'iminsi itatu categuwe n'umuryango wa perezida evariste ndayishimiye mu ntumbero yo gushimira imana ku myaka ibiri iheze perezida ndayishimiye yashikirijwe amabanga yo kurongora uburundi inyuma y'urupfu giturumbuka rw'uyasubiriye nyakwigendera pierre nkurunziza nk'uko kuva atanguye gutwara uburundi amasengesho yama yugururwa n'igisabisho c'abasenyeri canke abapadiri katolika kuri uyu wa kane ni musenyeri mukuru wa dioseze nkuru ya bujumbura gervazi wanshimiye ubusa ubusa yatanguje yavuze ko mu gihe abategetsi b'abarundi bahisemo kuvuga ko bashize imana imbere bakanayisenga ku mugaragaro bategerezwa kubikora mu kuri niko kugaruka ku bintu babona abatwara igihugu uhereye ku mukuru w'igihugu bategerezwa kwirinda no gukumira nicyo gituma ugusenga neza imana bwije guca yirinda kubaka igihome no gukumira abandi ubwoko intara intambwe iyo abantu n'abandi baciye ntibikabe ibyitwazo byo gufata abo mutabisangiye nk'abatarabavukanye bawe ngo bahave ubatoteza cyangwa ubime ibyo bafitiye uburenganzira wowe uhubye aho kubaka impome zitandukanya cyangwa zikumira ubaka nyabona ibitarugwa bihuza abantu ngo bumve ko bavukana niho uzoba usenga imana y'ukuri kandi mu kuri musenyeri mukuru wa bujumbura yanahamagariye abarundi gukomeza ingendo yo kurekuriranira hari ikindi cya nyuma gihambaye tuvuga muri dawa twese kandi nacyo nyene muri ubu burundi bwacu twokwitwararika rwose twihweje ibyo twaciyemo kandi n'ubu tukirimwo ni iki cy'uko tubwira imana ngo uturekurire ibicumuro byacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi uko ubihindura kose mu kirundi uvuga ngo uduharire nk'uko duharira abandi mugaba iryo jambo novuga rya resiprosite ryamamwo tubisemo neza rero umwanya tukiri ku rugendo ngaha ku isi mu kurekurira abandi ibyo byose dufitiye uburenganzira umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe yasabye imbabazi ku byaha byinshi bikibonekeza mu ndongozi harimo ubunyonyezi bw'amatungo ya leta n'abagirira n'ab'abandi uku niko perezida ndayishimiye yabigaragaje mu gisabisho tubabariwe ku myifato yacu itabereye tugirira ikigongwe kuko ka gatumatare ntikaratuvamo turacafise ishari n'inzigo mbere muri twebwe hariho abaciziziwe n'umwina w'iby'isi bakagira ibyo batariyicuya turacyarimwo abirukira mu b'intazi abasambura ingo n'imiryango z'abarundi turimo ba koko turimo abagirira n'ababandi turacafise inda mbi umukuru w'igihugu cy'u Burundi asanzwe yari umukatorika yemera cyane yasabiye ibihugu vya Afurika na cane cane Kongo irimwo intambara mu buseruko bwayo muri kino kiringo mbere y'akarere ka Bunagana kari ku rugabano rw'ico gihugu n'Ubuganda hakaba kaguye mu minwe y'inyeshamba za M23 kuva ku wa mbere w'iyi ndwi yongera asaba rurema guhosha intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya turasabiye amahoro mu karere kacu kugira dushobore kugenderanira tutinubana turasabiye igihugu ca kongo kironke amahoro abenegihugu baco bagira umwumvikano turasabiye afurika kugira iterabwoba rirangururanwa n'imizi turasabiye ibihugu vy'uburusiya na ukraine kugira baheze ingwano barimwo kandi bari mu mwumvikano isi irongogwe atawusubira kwitwaza igikenye mukama turabikuzamye perezida vivariste ndayishimiye mu masengesho arimwo yo gushima ku myaka ibiri amaze mu mabanga ari kumwe n'umutambukanyi wiwe n'abana biwe hari n'abategetsi benshi bo muri leta hamwe n'indongozi zo ku rwego rwo hejuru zo mu mugambwe cndfdd yabereye umunyamabanga mukuru wa mbere amaze gutanga imihoho mu gisirikare cy'u burundi yavuyemo afise ipete rya general major eroge burikaneza ijwi rya amerika amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere muri repubulika ya demokarasi ya kongo inama nkuru y'umutekano iyobowe n'umukuru w'igihugu felix Tshisekedi yafashe ingamba zo gukumira ivangura kwibasira bamwe n'imvugo zihembera urwango n'amacakubiri abanyekongo bavuga ikinyarwanda basanga iki cyemezo kiziye igihe ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedasto ngabo uri uvira bishenga muzungu ni umuturage w'umukongomani utuye mu mujyi wa goma asanga iki cyemezo cy'inama nkuru y'umutekano cyo kurwanya amacakubiri ndetse no guhigwa kwa bamwe mu baturage ari ingenzi kuko benshi mu baturage bavuga ikinyarwanda bakomeje guhohoterwa muri bimwe mu bice bya kongo umutekano wacu ntabwo umeze neza batuziza u rwanda batuziza M23 poruta tuda tutayizi tutakorana tutari abanyarwanda turi abakongomani kimwe n'abandi dufite bagenzi bacu ku rugamba abasirikare ba FARDC b'abanyamurenge n'abandi b'abatutsi bahaye barwa bafatikanije na, na, na, na FARDC kurwanya uh, M23 ariko abaturage tukabigiriramo ingaruka tugafungwa kugeza n'ubu hari amakarito tocamo mu itangazo umuvugizi wa leta ya kongo patrick muyaya yasomye nyuma y'inama nkuru y'umutekano yari ayibaye yahuje perezida w'igihugu n'ubuyobozi bw'ingabo n'inzego zishinzwe umutekano ndetse na bamwe mu baminisitiri bafashe ibyemezo bitandukanye birimo gukumira ihigwa ry'abantu ndetse n'imvugo zihembera amacakubiri
inama nkuru y'umutekano kandi yashimiye abanyekongo igikorwa cyo gukunda igihugu bagaragaje bitabira ku bwinshi gutanga inkunga batizigama ku ngabo zacu yashinze kandi minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri ushinzwe umutekano mu gihugu n'ibikorwa by'umuco minisitiri ushinzwe kwegereza ubuyobozi abaturage na komiseri jenerali wa polisi ya kongo gufata ingamba hagamijwe gukumira ivangura n'ihezwa kwiba kwibasira bamwe n'ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose cyahungabanya ituze rusange ubumwe bw'igihugu no guhuriza hamwe muri iki gihe alex ndisanze we ni umuturage utuye Uvira avuga yuko bumwe mu butumwa bukangurira abantu kwanga abandi bunyura ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu manama aribwo soko y'intambara ziri muri aka karere zidashira abasore bagira abantu baza bakoreshwa bagakoreshwa n'abanyapolitiki akaba aribo bagomba gutanga amamesaje harya amamesaje akayensita abaturage kugira ngo bakomeze bakore ibikorwa byo kurwanya mubu ibyo ngibyo rero bikazana ingaruka mu bantu bapfa no kunyagwa no kongera kandi kudasabana kw'amoko nk'uko byari bisanzwe ni ikibi ki bagenda bavuga iyo bavuga ngo abanyamurenge ni abashyitsi iyo bavuga ngo abanyamurenge barabishyiriye cya rcd nimuhaguruke twongere kandi tu, tu, iyi niyo okaziyo yo kubamara ibyo byose babikereya iyo habaye akantu runaka kugira ngo kasisite uh, ubwicanyi kuba umunyamategeko cedric muyoboke akaba n'inzobere mu bya politiki ya kongo nawe asanga iyi nama nkuru y'umutekano ibyemezo yafashe byo kurwanya imvugo zikurura insangano ari iby'ingenzi muri ibi bihe muri makeya nje nkaba mvuga ngaruka kuri iriya mvugo bavuze iyo kurinda abantu baba batomoye bakavuga yuko bahana kandi biyamye bivuye inyuma mu kwiyama ziriya mvugo zikurura inzangano kuko nicyo kibazo abantu bafite ariko muri makeya twabashimira tukavuga ngo ibyo ari byo byose ibyo bakoze bihabanye n'ibintu byabaye muri mirongo icyenda n'umunani aho perezida Laurent Desire Kabila yavuze ngo abantu bahaguruke bafate amacumu bafate imipanga bafate imyambi bafate imiheto kugira ngo babungabunge ubusugire bw'igihugu cyabo icyo gihe nicyo gihe hafuye imbaga nyamwinshi y'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ibi bibazo by'ivangura n'ihohoterwa bya bamwe mu baturage b'abakongomani bavuga ikinyarwanda byagiye bifata intera ikomeye kuva homa mirongo ibiri na gatatu itangira intambara n'ingabo za leta ya kongo muri uku kwezi kwa gatanu gushize vedaste ngabo ijwi rya amerika uvira mu rwanda imyiteguro ya nyuma yo kwakira cogama inama y'abakuru b'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'icyongereza iri ku musozo i kigali inama izatangira kuwa mbere ejo polisi y'u rwanda yamuritse uko imihanda izajya ikora mu gihe cy'inama ni inkuru ya sumutaka boye abatembera mu mujyi wa kigali mu gitondo cyo kuri wa kane batunguwe no kubona amabendera yari amanitse hirya no hino ku mihanda minini ni amabendera y'ibihugu mirongo itanu na bine bihuriye mu muryango w'ibihugu byakoronijwe n'ubwongereza n'ibindi byongewemo nyuma bitakoronijwe nabwo kuri uyu wa kane kandi polisi y'u rwanda yasohoye ikarita igaragaza imihanda izajya ikoreshwa n'abashyitsi n'iy'abaturage basanzwe bazajya bifashisha umuvugizi wa polisi y'u rwanda john bosco kabera yabigarutseho bamara impungenge y'uko imihanda uko babitekereza ngo uzaba ifunze ntabwo uzaba ifunze umuhanda ushobora gufungwa ariko abantu bagiye kuwukoresha cyangwa se abashyitsi bawukoresha akanya gatoya bamara guhita bawukoresha batanga inzira umuhanda ugafungurwa urujya n'uruza rw'ibinyabiziga rugakomeza cyangwa se rw'ibikorwa nta nama zizabera mu muhanda byumvikane rero yuko nta muhanda uzaba ufunze kandi turagira ngo tubwire abantu yuko n'ibikorwa bisanzwe byo gutwara abantu n'ibintu bizakomeza kugeza ubu ibikorwa byasaga nk'ibyafashe umwanya munini n'ibyo gutunganya imihanda abafite imodoka bazanyuramo umuyobozi w'umujyi wa kigali pidanse rubingisa nawe ahumuriza abanyamujyi ko nta kizahungabanya ubuzima bwabo ubuzima bw'umujyi buzakomeza abacuruzi bazakomeza bacuruze bajya ku kazi bashobora gukomeza bakajya ku kazi abashobora guhitamo gukorera mu rugo bashobora guhitamo gukorera mu rugo kuko bafite ibisabwa byose ushobora kujya gusura umuntu ashobora guhitamo kujya gusura umuntu ubuzima burakomeza hari icyo rero umuntu wese ufite umushyitsi mu rugo yitwara agakora iyo suku ibi abaturage barabikanguriwe kandi rwose bari no kubikora cyane dufite na gahunda yo kugira ngo tumenyekanishe iby'iwacu tubareshye n'ejo bazagaruke muri ibyo byo kwitegura umujyi wa kigali kandi washyize ubwiherero rusange ahantu hahurira abantu benshi nka nyamirambo remera na kimironko iyi gahunda ije gufasha abashyitsi n'abandi bagenda mu murwa mukuru kutazagira ikibazo cyo kubona aho bakwiherera mu gihe babikeneye mugabo jean damuru ni umukozi ushinzwe gukwirakwiza izo za surwumu biteganyijwe ko dushyira tuwarete ku irebero i nyamirambo kuri ka zone muri ka zone yo mu gisimenti harimo eshatu cyane hahurira abantu benshi cyane cyane ko no muri abashyitsi n'ubundi hari abazaza bajya aho hantu hose hari abakeneye kujya aho hari imyidagaduro izi tuwarete rero n'ubusanzwe zari zikeneye ko umuntu agera ahantu ashobora gukenera ubwiherero akabubona ni tuwarete zubatse nziza zinafunze n'ibintu bigezweho ku mpande y'izo tuwarete hari n'ahandi hantu hagomba kujya za kofi shopu hakaba n'ahagomba kujya na etiyemu nubwo abayobozi banyuranye bakomeje guhumuriza abaturage ko inama ya coga itazababuza imirimo yabo hari ibikorwa bimwe byamaze guhagarikwa mu rwego rwo kwanga ko byazabangamira abashyitsi guhera ku wa mbere amashuri yo mu mujyi wa kigali azahagarara mu gihe cy'icyumweru ndetse hari abakozi bamwe basabwa kujya bakorera mu ngo zabo abaturage nabo bakomeje kugaragaza impungenge ko mu gihe cy'iyi nama ubwisanzure bwabo bushobora kuzaba ntabwo nubwo bakomeje kubwirwa ko nta kizahinduka umuryango wa commonwealth watangiye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine n'icyenda umaze imyaka mirongo irindwi n'itatu ni umuryango uhuza ibihugu mirongo itanu na bine byo ku migabane yose yo ku isi u rwanda ni kimwe mu bihugu biri muri uyu muryango bitakoronijwe n'ubwongereza hamwe n'igihugu cya mozambique u rwanda rwinjiye muri uyu muryango mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda inama y'uyu mwaka ikaba izaba igiye kuba ku nshuro ya makumyabiri na gatatu iba buri myaka ibiri gusa iheruka yabaye muri bibiri na cumi n'umunani igenda isubikwa kubera icyorezo cya kovide cumi n'icyenda cyari cyarayogoje isi yose nyuma yo kwakira cogam u rwanda ruzayobora umuryango wa commonwealth mu gihe cy'imyaka ibiri asumta kaboyi ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije ndabashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro murakarama
It's an MP record. Dr. March Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakoze byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara nasikiliza sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Sauti ya wanyonge. Tusikilize sauti ya Amerika. Sauti ya wa
vya furaha manu moja na upendo vipindi vya furaha manu moja na upendo Dr. Mash Production